iyi ni radiyo ijwi y'amerika mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha kuri mikoro muri kumwe nanje fidel niyongabo kaze mu biganiro byacu kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu burundi utwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri
kuva nani n'iyi miti nayitangira nta kintu yigeze intwara nakomeje ubuzima bwanjye bwarakomeje keretse wenda yego kurwara nk'ibindi byose bira- biraba ariko ntabwo ari kimwe ntabwo kuvuga kuko n'utayirwaye nawe ararwara uwo ni umwe mu bagendana umugera wa sida mu rwanda avuga ko yishimiye kuronswa imiti ipfufaza indwara ya sida perezida wa amerika barack obama yiyamirije donald trump mu kuvuga ko adakwiriye kuyobora igihugu umukandida w'umudemokrati hillary clinton yateye akamo kuko leta zunze ubumwe za amerika zogira guhiga umutegetsi mukuru wa leta ya kiyisilamu igikorwa nyamukuru abatavuga rumwe na leta y'igihugu cya sudani yo mu mpanuko biyamirije ibyatangajwe na leta zunze ubumwe za amerika bisaba ko riek mashar yo atogaruka mu gihugu gusubira mu mabanga yiwe aya makuru n'ayandi makuru twabateguriye eh, turabashikiriza mu buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye ari mu gihugu cya laos perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yiyamirije donald trump mu kuvuga ko adakwiriye kuyobora igihugu ivyo perezida obama yabitangaje inyuma y'uko donald trump ariko ahiganirwa kuba perezida ku ruhande rw'abarepubulika avuze ko perezida w'uburusiya vladimir putin ari umuyobozi abibereye kurusha perezida obama Eh, perezida obama amenyesha ko atibaza ko donald trump akwiriye kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika atangaza ko ivyigaragaza igihe cyose yuguruye umunwa ku muhingamo w'ejo kuwa gatatu donald trump yatangaje ko putin ari umuyobozi abikwiriye kurusha perezida obama perezida obama yishuye mu kuvuga ko mu mabanga y'umukuru w'igihugu umuntu ategerezwa kumenya ivyo ariko aravuga ko umuntu ategereza kuba yiyumviye neza umukandida w'umurepubulika donald trump yaranebaguye kandi ibikorwa vya- vy'igisirikare ca amerika muri iraq ku ntwaro ya perezida obama itangaje ko perezida obama atahaye agaciro na gato abasirikare bakomeye b'abajenerali perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yatangaje no musi wa kane ko yabwiye ku buryo butomoye abategetsi b'ibihugu byo mu karere ko muri aziya yo mu bumanuko bushira uruseruko bakoraniye mu gihugu ca laos ko leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya gufatana mu nda n'abanyagihugu bo muri ako karere perezida obama eh, yagize ugushimikira eh, kuri ako karere umugambi wiwe nyamukuru mu kiringo ciwe ca perezida kizorangira mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha perezida obama yatangaje ko umwizero wiwe ari uko uwuzomusubirira yobandanya imigambi yiwe perezida obama amenyesha ko ubudandaji bukomeye ku isi buzobera muri ako karere avuga ko ako karere kazotuma ubuzi buboneka eh, ku banyamerika bifatiye mu gushora ibidandazwa eh, ku masoko yo muri ako karere ku vyerekeye umugambi w'ibigwanisho ruhonyanganda w'igihugu ca koreya ya ruguru perezida obama yatangaje ko imigambi yiwe atari uguha impera abigenza nabi yatangaje ko azobandanya kuremera leta ya koreya ya ruguru mu gihe azoshiraho ingingo zo kwivuna umwansi kugira abone ko leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu bicuditse bikingiwe umukandida w'umudemokrate hillary clinton yateye akamo leta zunze ubumwe za amerika uno musi ku wa kane ko zogira uguhiga umutegetsi mukuru wa leta ya kiyisilamu abu bakar al bagdadi igikorwa nyamukuru nk'uko byagenze igihe amerika yica uwari yashinze umugwi al qaida osama bin laden mu gitero cyabereye mu gihugu cya pakisitani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe hillary clinton avuga ko kwica al bagdadi bizosaba akigoro gakomeye cyane ivyo yabibwiye abamenyeshamakuru muri leta ya new york aremera ko kwica al bagdadi vyorungika ubutumwa bukomeye ko ata n'umwe ashobora gutegura canke ngo ayobore ibitero kuri amerika ngo vyijane yarafatiye ku ga- yarifatiye mu gahanga uwo bahiganwa muri repubulika donald trump ku kugene yavyifashemwo mu ikoraniro ryacishijwe kuri televiziyo ejo kuwa gatatu aho abo bakandida bombi uko ari babiri bishuye umwe umwe wese ukwiwe mu buryo butandukanye ibibazo eh, vyerekeye ukwivuna abansi umutekano w'igihugu hillary clinton yavuze ko donald trump yasubiye kandi kunanirwa kwerekana ko afise ibisabwa kugira abe umukuru w'igihugu Hillary Clinton avuga ko Trump yavuze nabi abasirikare bakuru b'abageneral b'abanyamerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye abatavuga rumwe na leta mu gihugu cya sudani yo mu mpanuko biyamirije ibyatangajwe n'abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika bisaba ko riek mashar yahoze ari icegera cya mbere cya perezida wa sudani yo mu mpanuko atogaruka mu gihugu gusubira mu mabanga yiwe bavuga ko kubera mashar atari mu gihugu bigeramiye umugambi w'amahoro intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika muri sudani na sudani yo mu mpanuko donald booth yabwiye abagize akanama kajejwe imigenderanire mu nama nshingamateka y'amerika ejo kuwa gatatu ko mashar yahunze igihugu mu kwezi kw'indwi atotegerezwa kugaruka muri sudani yo mu mpanuko kubera umutekano muke ubandanya mu gihugu mu kiganiro n'ijwi rya amerika inyuma y'uko aserutse imbere y'ako kanama booth yatangaje ko ukutizigirana hagati ya riek mashar na perezida salva kiir vyatumye haba ububabare bukomeye ku banyagihugu amenyesha ko ari bigaragara ko Riek Machar na Salva Kiir badashobora gukorana avuga ko habaye gutana mu mitwe ku mugwa mukuru Juba akaba avuga ko badashaka ko ibintu nk'ivyo bisubira kuba mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc dusubire tubibutse kandi ko mushobora kubandanya mudukurikirana kuri fm 88 n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm 94 n'ibice icenda no kuri fm 95 n'ibice bibiri radiyo ijwi rya amerika washington dc amakuru yo mu karere tubahere ku biganiro biriko bibera i dar es salaam inama y'abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko yariko ibera i dar es salaam muri tanzania yarangiye inyuma y'amasaha atanu bari mu mwiherero abaperezida b'ibihugu vyo mu muryango wo muri afurika yo mu buseruko bavuze ko babwirizwa gukora ibishoboka vyose kugira mu Burundi hagaruka amahoro vuba kuko umutekano muke uhari wamaze gutandukira akarere babwiye umuhuza Benjamin Kapa gusubira gutuma ko ibiganiro vuba vyitabwa n'abegwa n'amatata ari mu Burundi bose ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver
inama idasanzwe higira cumi n'indwi bakora ibihugu vya afurika y'ubuseruko yatangajwe n'ururirimbo ruhayagiza akarere inyuma y'umwanya munini abakuru b'ibihugu biyugaranye ukwabo basohotse bavuga ko iyi nama y'abakuru b'ibihugu ibabajwe n'umwaka urenga uheze igihugu c'u Burundi kirimwo indyane z'urutavanako zihitana abantu zigasubiza inyuma ubutunzi perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania mu izina ry'abandi bakuru b'ibihugu yavuze ko amatati atakira y'abarundi gusa ahubwo yamaze gutandukira kugarukira akarere kose yatanze akarorero k'umushinga amateka wa yase afsa mosi aheruka kwicwa jean pombo magufuri yavuze ko umuhoza w'abarundi benjamin mukapa abwirizwa gusubira gutuma ku biganiro vuba kandi bihuza bose kuhusiana na burundi kama ambavyo sote tunafahamu vizuri nchi hiyo imekuwa kwenye mgogoro wa kisiasa kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja hivi sasa mgogoro huo umesababisha madhara mengi ikiwa ni pamoja na kupoteza.
Agira ati umwaka wose uraheze abantu babandanya kwicwa. Ati turabije Burundi n'abarundi kubera umushinga amateka heruka kuhicigwa. Ati izo ngorane turabona ko zamaze gutandukira n'akarere kose ka EAC. Ati kuko ingaruka mbi zidushikako. Ati umuhuza Benjamin Mkapa aramaze guhuza akatari gake impande zishamiranye haba yarusha canke imbere no mu Bubirigi ati mu cegeranyo duhaye yavuze intumbero nyamukuru uburundi bwokurikiza kugira ngo amahoro agaruke kandi natwe turazishigikiye ati twebwe nk'akarere tubwirizwa gukora ibishoboka byose kugira ngo mu burundi hagaruke amahoro maze igihugu gitere imbere ati dusabye ko ibiganiro byosubira kuba kandi n'ubu bigahuza impande zose ati amakungu tuyasabye ko nayo yotanga uburyo maze intambwe nziza ibiganiro byari bigeze ko ntisubira inyuma upatanishi uweze kuzaa amatunda haraka waserukiye uburundi umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu alain emenyamitwe yashimye impanuro uburundi bwahawe ashimangira ko uburundi bwemera utwigoro twose twa afurika y'ubuseruko mheshimiwa rais dr joseph pombe magufuli ahagira ati nyakubahwa perezida john pombo magufuri utwara tanzania na afurika y'ubuseruko ati ibyo akarere kifuza nibyo na perezida nkuru nziza yantumye yifuza kwa mahoro agaruka ati ni kuvuga ko akarere n'uburundi tuvuga ari umwe ati mwaradufashije haratunganya ibiganiro akatari gake kandi n'ubu mukiriko ati dusaba ko mwubandanya ntimurambigwe tunaomba uh, jumuiya ya Afrika Mashariki eh, ya Afrika Mashariki iendelee vile.
iyi nama igira cumi n'indwi igize kandi ikibazo cyo gufashanya no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu by'uburaya na afurika y'ubuseruko iyi nama yihaye amezi atatu kugira ngo hazobe habonetse amasezerano azotuma ibice byose uburaya na afurika y'ubuseruko atawuhahombera uwo muryango wa afurika y'ubuseruko wakiriye kandi igihugu cya sudani y'epfo unavuga ko uzofasha naho nyine kugira ngo haboneke amahoro intambara ihari ihere muri iyi nama umushinga amateka christophe bazivamo aturuka mu gihugu cy'u rwanda aherutse gutorwa kugira ngo abe icegera cy'umunyamabanga mukuru wa eyase yarahiye kugira ngo atangure amabanga yiwe tubamenyesha ko iruhande y'abakuru b'ibihugu bya tanzania u rwanda n'ubuganda igihugu cya kenya cyari cyaserukiwe na william ruto icegera cy'umukuru w'igihugu pierre clavier n'inkuru idare salamu ku bw'ijwi rya amerika urakoze pierre clavier Uh, inyuma y'amezi arenga abiri ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butanguje umugambi wo guha imiti abantu bose banduye umugera utera indwara ya sida abitabiriye uwo mugambi mu rwanda bavuga ko bawishimiye cyane ko uzobafasha kongereza igihe cyo kubaho cyabo kubera batanguye imiti batararemba ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu asumutakaboye
hashize amezi abiri n'igice minisiteri y'ubuzima itangaje ko uzajya agaragara ko yanduye virusi itera sida azajya ahita atangizwa imiti hatabanje gutegerezwa igabanuka ry'abasirikare be rebeka umuforomokazi mu kigo nderabuzima cya remera mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali yabwijwe rya amerika ko ikigo nderabuzima cya remera akoramo cyahise gitangiza abafite virusi itera sida imiti bose yemeza ko iyi gahunda izagirira akamaro aba bana virusi itera sida babyitabiriye neza rero kuko bavuga bati gahunda ni nziza kubera ko noneho tubonye imiti twese cyane cyane ko hari abayinywaga yenda bararembye ariko ubu kubafatirana batararemba barabyishimira cyane kuko ubundi bakomezaga gucungana n'abasirikare kugira ngo umuntu arebe ko umubiri wacitse intege ariko ubu ngubu niba waba ufite abasirikare benshi nta kibazo uratangira ubona hari ikintu bizamarira abarwayi bizakibamarira bitewe n'uko nyine atangira imiti hakiri kare atararemba bityo rero iyo ayitangiye kare bituma arushaho kugira imbaraga kuva iyi gahunda yatangira abayumvise vuba bakahita bayitabira baremeza ko bishimiye cyane ko bagiye gutangizwa imiti hakiri kare bikazabafasha kubana virusi itera sida igihe kirekire kuva n'iyi miti nayitangira nta kintu yigeze intwara nakomeje ubuzima bwanjye bwarakomeje keretse wenda yego kurwara nk'ibindi byose biraba ariko ntabwo ari kimwe ntabwo kuvuga kuko n'utayirwaye nawe ararwara twongeraga abasirikari nitwo nafataga kugeza ubu ngubu mu minsi isize naje hano bambwa yuko ngiye kugirirwa ubuntu kuko ngiye kongera gutangira imiti nkaba numva mu bwanjye ahubwo n'abaje kwiyongera ibiro nari mfite n'ubundi ndumva byariyongereye kuko bambwiraga yuko bashobora kuzamura imiti ngeze mu basirikare magana ane mirongo itanu magana atatu mirongo itanu gutyo ariko ubu ngubu nari ngifite abasirikare magana atandatu na mirongo ine nkaba ubu mfite amahirwe menshi cyane kuba ntazasubira inyuma cyangwa se bitazangaragayo cyane indwara kuko yari ikiri virusi yari itaraba sida abaganga bavuga ko imibare y'abafataga imiti yagiye yiyongera kuva mu kwezi kwa karindwi aho iyi gahunda itangirijwe na minisiteri y'ubuzima rebeka wo mu kigo nderabuzima cya remera nibyo akomeza asobanura igikorwa cyitabiriwe neza kubera yuko hari abantu bari basanzwe banywa bagitirimu bataratangira iyo miti kubera ko ari gahunda rero ireba buri wese noneho tumaze kubimenyeshwa twabimenyesheje abo bantu bireba yarangiza gusobanurirwa nta kibazo twabonyemo barayitangira ni ukuvuga ngo twari dufite abantu basanzwe ku miti barenga ibihumbi bitatu ahubwo abanywaga iyo bagitirimu ni nka magana atatu ariko ubu ngubu aho tubitangirije dusigaje nk'ijana na makumyabiri gutyo bataraza kuko tugenda tubafata uko baje kuri randevu minisiteri y'ubuzima ivuga ko gahunda yo gutangiza imiti abantu bose banduye virusi itera sida ku ikubitiro yarebaga abantu ibihumbi cumi na birindwi gusa mbere y'uko batangira batangira imiti babanza kwigishwa no gusobanurirwa uburyo imiti ikwiye gufatwa neza kubahiriza iyi gahunda ni icyifuzo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms mbere y'uko iyi gahunda itangira mu rwanda ubusanzwe wamaraga gupimwa bagasanga yaranduye virusi itera sida yategerezaga ko umubare w'abasirikare be ugabanuka ukagera kuri magana atanu kugira ngo yemererwe gutangizwa imiti igabanya ubukana bwa sida dr sabin sanzimana umuyobozi ushinzwe kurwanya icyorezo cya sida muri minisiteri y'ubuzima yemeza ko gahunda yo gutangira imiti uko byari bisanzwe itafashaga benshi cyane kuko hari n'abashoboraga gupfa batarayitangira ikindi ni uko ngo iyo abantu benshi batari ku miti ari umubare wa virusi nyinshi ziba ziri mu mubiri w'umuntu bigatuma yanduza cyane kuruta abafata imiti iyi gahunda ije nyuma y'aho inzobere mu buvuzi ziherutse gushyira ahagaragara ubushakashatsi ivuga ko gufata imiti igabanya kugabanya ubukana bwa virusi itera sida hakiri kare bituma umurwayi amara igihe kirekire ku isi kandi bikagabanya ibyago byo kuba yakwanduza abandi abahanga bavuga ko ubushobozi bw'umuntu uri ku miti bwo kwanduza bugabanukaho mirongo icyenda na gatandatu ku ijana iyo afata imiti neza iyi akaba ari imwe mu mpamvu z'iyi gahunda kugeza ubu mu rwanda abantu bafataga imiti mbere y'iyi gahunda barangana n'ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bibiri magana ane mirongo inani na batandatu niyongeraho abangaba ibihumbi cumi na birindwi bateganijwe n'iyi gahunda nshyashya mu rwanda ruzabarura abantu bagera ku bihumbi ijana na mirongo inani bafata imiti igabanya ubukana bwa sida u rwanda kandi habarurwa abagera ku bihumbi magana abiri na cumi babana na virusi itera sida asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ubuhinga bwo kwigisha abanyeshuri bahejeje ishure shingiro bita pedagogie et integration mu rurimi rw'igifaransa bugiye gutangurana n'umwaka w'ishure wimirije abigisha baronkejwe izo nyigisho kugira ngo bazozikoreshe mu kwigisha abanyeshuri bavuga ko harimwo utugenegene mwishigwa mu ngiro utunenge murantunga mwishigwa mu ngiro umumenyesha amakuru wacu Fidel Antoine Sabimana niyo nkuru adufitiye
ubwo buhinga buzokoreshwa mu kwigisha abana buca batangura igisata c'abahejeje ishure shingiro babwita pedagogie d'integration mu rurimi rw'igifaransa abigisha baronkejwe inyigisho kuri ubwo buhinga baremeza ko bufise akamaro ariko bakabona inyigisho bahawe zahawe umwanya muto mu gihe hari abigisha baba bigisha ivyigwa batigeze biga mu ishuri uyu mwigisha yegukira ubuyobozi bw'indero bwa komine ya ruyigi aratubwira utunenge yabonye mu gihe bahabwa izo nyigisho turamvye twari dukwiye nkuko kuronka iminsi ishika nko ku ndwi zibiri ni ukuvuga iminsi icumi kuko turamaze kubona ko twaragerageje kuronka muri rusange ingene twokwigisha ibyigwa byose mugabo kandi byari bikwiriye ko bamwe bose bajya mu mugwi wabo bivanye n'inyigisho bazotanga ni ukuvuga disipurine ikigwa ku kigwa icyo rero cyari kudufasha kuko twomenya ingene tubyigisha mugabo kandi tukaronka na bishasha muri icyo kigwa cyane cyane nk'ikigwa cy'igiswahili aho benshi bari barindiriye yuko bashobora kuronka bishasha bizobafasha mu bumenyi hanyuma rero kandi ikindi nacyo mu by'ukuri tubirabye ukuntu tugiye gushyira mu ngiro ibyo twize harimo akarusho mu buryo bwo gufasha umwana kugira amenye na cyane cyane ibizomufasha no mu buzima bwa misi yose uyu nawe nyene yegukira ubuyobozi bw'indero muri komine ya ruyigi aravuga amakenga yiwe akagira n'ico asaba abajejwe gufata ingingo mu bijanye n'indero zerekeye intambamyi ziriho nyinshi cyane ku mashuri usanga nk'abigisha dufate nk'ivyigwa vy'ubuhinga shimi fizike usanga nk'amalaboratware bizosabwa ko abanyeshuri bateza kuba bariko barigiramwo usanga atari ekipe maraboratware ni kuvuga mu kigo cya shimi cyangwa fizike aho rero izo zizoshobora kuba intambamyi ku buryo uzasanga abanyeshuri bahakwa gusubira muri ibi bya sisiteme ya kera aho uzasanga babyiga mu ndome amateori gusa mugabo ugasanga mu kubishyira mu ngiro ntibyoroshe icyokorwa rero aho ni uko abigisha leta ikabandanya ikaguma bakarihiriza ubwenge byaba byiza nko mu bihe by'uburuhuko nk'uku abigisha abana bakarihirizwa ubwenge niho twaza tuba tugashika ku nyigisho z'akanovera icyo ni icya mbere icya kabiri mbona ni uko leta yobyitegurira kugira ngo ishobore gukuraho izo ntambamyi z'uburyo bw'amalaboratware reka ndetse n'ibitabo kugira ngo abanyeshuri icyo bakenera cyose amabuti yose bashobore kuba bayafise jean marie nteze uko bagira umuhanuzi ajeje ivyigwa mu biro bijejwe gutegura indinganizo z'ivyigwa mu gisata cigamo abahejeje amashuri shingiro aratubwira intumbero y'ubwo buhinga bushasha mu ndinganizo dufise ngaha mu gihugu nuko ari urutonde rumaze imyaka myinshi imyaka irenga mirongo ibiri ubu rero hari hageze ko bagerageza kuraba ko bosubiramo bakaraba ingene ibyo bigisha byoba bijyanye n'ibihe baciye bategura izi nyigisho bagiye gutanga muri uyu mwaka utangura kuko ari inyigisho zituma umunyeshuri yiga neza ibyo yiga akaguma ashobora kuzobikoresha mu buzima bwa minsi yose kuko ibindi yahora yiga yabyiga ari ibintu bitandukanye mugabo ubu ni ukugerageza gufatanya ibyo yiga kugira ngo noneho bigire intumbero intumbero ijyanye n'ubuzima bwa minsi yose ubwo buhinga bushasha bumaze kuja mu ngiro twibaza yuko abazoba bize bakurikiranye ibyo byigwa bazoba ari abantu bashoboye kugira icyo bimariye mu buzima bwa minsi yose atari abantu bize kugira ngo baronke amanota hanyuma baronke diplome ariko ari abantu bize kugira ngo ibyo bize bize bibafashe mu buzima bwa minsi yose jean marie nteziko bagira aremeza ko mu mashuri hari ibibazo by'ibikoresho mfashanyigisho agasaba abigisha kubungabunga bike bafise kuko ibindi bizogenda biboneka buke buke mu ntara y'indero ya ruyigi mu buseruko bw'uburundi abigisha bangana amajana ane bize kugera ku rwego wa kaminuza nibo baronkejwe izo nyigisho kugira ngo batangurane n'ico gisata kitari kihasanzwe mu ruyigi fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika urakoze fidede antoine kuri iyo nkuru inyuma y'imyaka ibiri ababikira batatu batari n'akazi biciwe muri paruwasi gido maria comforti mu kamenge mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura urubanza ntirurashigwa mu ntahe y'ikese ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu eroje wirikaneza
ababikira babiri ba mbere bishwe ku muhingamo nk'igihe cy'isaha cumi ku itariki yandwi ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ni mama rucia purici w'imyaka mirongo irindwi n'itanu na olga hasheti w'imyaka mirongo umunani n'itatu uko ari babiri bishwe bakerewe amazosi ababagandaguye babasanze mu byumba baruhutse umubikira wa gatatu ariwe mama bernadette w'imyaka mirongo irindwi n'icyenda nawe yishwe mu ijoro ryo kuri iyo tariki nyene hari kuw'imana ushira uwa mbere uwo yaciwe umutwe mu mushuhira bakigandagurwa igipolisi c'uburundi cerekanye umusore cemeza ko agwaye mu mutwe kivuga ko yiyemereye ko ariwe yabishe elmanajide hari menshi niwe yavugiye igipolisi ico gihe yavuze n'agashinyaguro kenshi ati narabagiriye ivyamfura mbi nongera ndabica ati n'abanyamahanga bambera mw'itongo nategerezwa kubica mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka umwe mu bantu bishikanye ku nzego z'umutekano yahora ari mu babuhungabanya yiyemereye nawe ko ari mu bakoze ubwo bwicanyi uwo musore yagirije alexis nduhije atwara umugambi wa msd uri mu itavuga rumwe na leta ko ari inyuma y'ubwo bwicanyi gucerekeye icyo ababikira ndimwo twebwe twabishe bivuye kuri alexis nduhije kugira twambike iceyi ubutegetsi buri ku gihugu bakitwigisha kugira tujye muri iyo misu batubwira yuko hagize icyo dukora mu banyamahanga amakungu azohaguruka bakatubisobanura yuko bajya babikira aribo batwara imiti ikiriba ondes hari imbonerakure ziriko zirigira imyimenyerezo imyimenyerezo ya gisirikare uwo yiyemereye icaha yaciye akingirwa n'iperereza ry'u Burundi umushingamanza Fabien Sega twasigura ko amaperereza yo kw'isi yemerewe gukora bene uko urwego rw'iperereza rurafise ingene rutohoza amakuru kugira ngo bamenye ibintu vyabaye muri ico gihugu nka bijya bintu vyabikiraho byo turabizi ngene vyagenze ntibo kwemera yuko ari bo benyene bavyutse mu gitondo bakiyumvira ngo tubagiye kwica ababikira n'umugambi bafatanije n'abandi uwo mugambi rero bategerezwa kwerekana neza abo bafadikanije nyamba rero muri perereza bakirondera abo bandi ibyo birashoboka birashoboka yuko bavuga bati reka kubapfunga reka tubanze tumenye ukuri kose ariko uko biri kose abantu bene abo bategerezwa gushengezwa mu butungane ibihano batekanirijwe nibyo biheza bigahindurwa kubera baba biyemangiye icaha nk'uko bibandanya bivugwa na metere segatwa iyo yaba yategerezwa guhanishwa umunyoro w'uguherayo bamucira umunyororo utarenza imyaka mirongo ibiri yaba yari umuntu yategerezwa guhanishwa umunyororo ngo tuvuge w'imyaka cumi cyangwa mirongo ibiri baca bamucira igice cy'uwo munyororo akajya nk'imyaka cumi cyangwa itanu ibyo biva kuri sentare iraba y'uko igihano bamuciriye kingana n'ikibi yakoze mugabo hakagira rero ingabanya gihano cy'uko yiyemereye icaha atarinze kugora sentare kuba ari icaha gikomeye na parike nkuru ya repubulika y'uburundi iravyemera agnes bangira icenge umuvugizi w'iyo parike yayivuze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho umumenyeshamakuru bob rugurika yafungwa yagirizwa ko yavugishije kuri radiyo rp yatwara umuntu yiyemangiye ko ari we yishe abo babikira umushikiriza amanza kizigenza wa repubulika yashaka kumenyesha abarundi n'amakungu ko umuntu yavugiye ku iradiyo ijwi ry'abanyagihugu yemanze kuba yarakoze icaha gifise uburemere budasanzwe umushikiriza amanza kizigenza akaba adatahura inyungu bobo rugurika afise mu kudashikiriza ubutungane inkozi y'ikibi nk'iyo umushikiranganje w'ubutungane nawe amenyesha ko ubutungane buticaye emero hantine kanyana anasigura ko ata kintu na kimwe kidasanzwe kirimwo kubona biyemangiye icaha batarashenge muri za sentare ubutungane bwaratanguye gukora ni kujya nyine mu bisanzwe nyine ubutungane bukora ubutungane buhera he buhera hariya muri polise kuri uriya agira ankete kuri uriya afata uriya muntu yakoze icyaha agatohoza gushika sentare nyahinyuzwa itoheze iheraheze iyo dosiye gushika ubu parike nkuru ya repubulika y'uburundi yemeza ko ikiri kiregeranya amatohoza umuvugizi wayo agnes bangira icenga yabwiye ijwi rya amerika ko amatohoza amaze kurangira ariho dosiye izohe zikajanwa muri sentare mu nta hs kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe abanyamahanga bamaze kwicirwa ku butaka bw'uburundi barenga cumi abihebeye imana muri bo ni batandatu ababikira batanu na musenyeri mikael aidan kurutine yari intumwa ya papa mu burundi hatibagiwe kasimanran yaserukiye ishyirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms eroge buri Kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
mukanya turasozera amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha ya mbere imbere yaho reka twibutse incamake y'amakuru twabashikirije ari mu gihugu cya Laos perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama yiyamirije Donald Trump mu kuvuga ko adakwiriye kuyobora igihugu ivyo perezida Obama yabitangaje nyuma ko Donald Trump ariko ahiganirwa kuba perezida ku ruhande rw'abarepublika avuze ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin n'umuyobozi abibereye kurusha perezida Obama Perezida Barack Obama yatangaje no muswa kane ko yabwiye ku buryo butomoye bategetsi b'ibihugu byo mu karere ko muri Aziya yo mu mpanuka bushira uruseruko bakoraniye mu gihugu cya Laos ko leta zunze ubumwe za Amerika zizobandanya gufatana mu nda n'abanyagihugu bo muri ako karere umukandida w'umudemokrati Hillary Clinton yateye akamo leta zunze ubumwe za Amerika uno munsi wa kane ko zogira uguhiga umutegetsi wa leta ya Kisilamu Abu Bakar al-Baghdadi gikorwa nyamukuru nk'uko byagenze igihe Amerika yica uwari yashinze umugwi Al-Qaeda Osama bin Laden abatavuga rumwe na leta muri Sudani yo mu mpanuka biyamirije ivyatangajwe na leta zunze ubumwe za Amerika bisaba ko Riek Machar yahoze ari cegera ca mbere ca perezida wa Sudani yo mu mpanuka atogaruka mu gihugu gusubira mu mabanga yiwe inshuti z'ijwi ry'amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha uwashyize hamwe ibi biganiro ni innocent kimenyi enjeniyeri ari ku buhinga bw'ibyuma ni nelson lopez kuri mikoro hamwe ari kumwe nanje fide niyo ngabo ndabifurije mwese kugira umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.